iyi ni radiyo ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamiraniira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese duteramanye muri kumwe na oriane itanga ishaka mu burundi twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na kabiri mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi rya amerika ikaze mu makuru yo kuri ino saha mu burundi hakoraniye inama y'abaserukira inama nkinguzamateka z'ibihugu mirongo itatu na bitanu vya afurika n'ibihugu vy'abarabu bagakenera kumenya neza ingene igihugu kiro kiratunganywa gukomeza imigenderanire reka ndetse no mu kuzana imitahe murazi y'igihugu ca emirarabini hariho amasezerano yo guhana abakozi murazi yuko hariho n'ibindi bihugu kugira ngo ivyo bintu bizo bikorwe ku neza y'ibihugu uyo ni gabi bugaga avugira inama nkinguzamateka y'u burundi muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo liyetona generali yave yari umusirikare mukuru ajejwe ibikorwa vya gisirikare mu ntara ya kivu yo mu buraruko yahagaritswe yagirizwa ivyaha vyo guhemuka abakuru b'ibihugu vyo ku isi yose batanguye inama rusange ya mirongo indwi n'indwi y'ishirahamwe mpuzamakungu onu i new york igisirikare cya somaliya kivuga ko cabohoje igisagara co mu gihugu hagati nyuma y'imyaka irenga cumi kigenduzwa n'intagondwa za el shabab kaduhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi abakuru b'ibihugu vyo ku isi yose batanguye inama rusange ya mirongo indwi n'indwi y'ishirahamwe mpuzamakungu onu i new york mu ijambo ryo kugurura umunyamabanga mukuru antonio guterres yatangaje ko isi igeze ahamanuka thomas kamirindi aratubwira ibindi kuri iyi nkuru ni ubwa mbere inama rusange y'umuryango w'abibumbye loni ibaye amaso mu yandi kuva icyorezo cya covid cumi n'icyenda kimaze gutera ubundi yaberaga ahanini ku ikoranabuhanga rya videwo muri iyi myaka itatu ishize ku munyamabanga mukuru wa loni abakuru b'ibihugu bakwiye gukanguka no guhagurukira byihutirwa ibibazo by'ingutu byugarije isi antonio guterres yavuze ati isi yacu igeze aharindimuka kandi ifite pararizi yatanze ingero z'intambara yo muri ukraine n'izindi ziri hirya no hino ku isi imihindukire y'ibihe ikeneye kwitabwaho byihutirwa cyane ubukene bukabije budasiba kwiyongera mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere n'abana batagira ingano badashobora kwiga cyangwa biga nabi kubera ireme rirembye ry'uburezi perezida wa leta zunze ubumwe za amerika joe biden azageza ijambo ku nteko rusange ya mirongo irindwi na karindwi y'umuryango w'abibumbye ejo kuwa gatatu mu gitondo ku masaha ya hano muri amerika kuri gahunda y'ejo kandi perezida paul kagame w'u rwanda azavuga nyuma ya saa sita naho perezida evariste ndayishimiye w'u burundi biteganyijwe ko azageza ijambo rye ku nteko rusange y'umuryango w'abibumbye ejo bundi ku wa kane
urakoze thomas kamerindi kuri iyo nkuru igisirikare cya somaliya kivuga ko cabohoje igisagara co mu gihugu hagati inyuma y'imyaka irenga cumi kigenzurwa n'intagondwa za el shabab eugene mukankusi aratubwira ibindi kuri nkuru uwo ni umujyi wa buko uherereye mu ntara ya hirani muri somaliya rwagati ingabo z'igihugu zavuze uyu munsi kuwa kabiri ko zisubije uwo mujyi muto ariko ufite akamaro kanini ziwambuye abarwanyi ba al-shababu niyo ntsinzi iheruka mu rugamba rwo kwihimura ku barwanyi ba kisilamu igisirikare cyavuze ko abarwanyi bo mu karere babateye ingabo mu bitugu muri iki gikorwa ku barwanyi ba kisilamu televiziyo ya leta SNTV ivuga ko bamaze imyaka cumi n'itatu bagenzura uwo mujyi iyi televiziyo yatangaje ko umukuru w'ingabo brigadier general odawa yusuf yasuye uyu munsi kuwa kabiri umudugudu wa yosamane w'intara ya hiran aho abasirikare bahambirije abarwanyi bafashijwe n'abaturage guverineri wa hiran ali jt usman yavuganye n'ijwi rya amerika kuri telefone yavuze ko buko yari yarigaruriwe na al shababu yakoreshaga nk'ikigo gikuru mu karere mu cyo bafataga nk'urukiko no gukura amafaranga mu baturage imirwano yo kwihimura ibaye nyuma y'umunsi umwe gusa guverinoma ya somaliya ivuze ko igisirikare cyirukanye al shababu mu midugudu mirongo itatu mu bushyamirane bwabaye muri uku kwezi kandi ko cyishe abarwanyi barenga magana abiri urakoze jeni mukankusi Guinée Equatoriale yakuyeho igihano cy'urupfu nk'uko bigaragara mu bitabo by'amategeko mpanabyaha mashasha yasinywe na President Teodoro Obiang imyaka umunani nyuma y'uko abantu ba nyuma bari barahanishijwe icyo gihano bishwe Eugene Mukankusi kandi aratubwira ibindi iki gihugu gituwe n'abantu miliyoni imwe n'ibihumbi magana ane gifite amateka atari meza mu bijyanye n'uburenganzira bwa muntu imiryango iharanira ubwo burenganzira n'ibihugu by'ibihangange byareze guverinoma ya Obiang iyicarubozo no gufungira abantu amaherere n'imanza z'abaringa umuryango Amnesty International uvuga ko kwica abantu bakatiwe igihano cy'urupfu byabaye mu gihugu mu mwaka wa bibiri na cumi na kane Obiang yari yavuze mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda ko azashyirishaho itegeko rikuraho igihano cy'urupfu itegeko rishya rihana ibyaha ryabonywe n'ibiro ntaramakuru Reuters uyu munsi kuwa kabiri ni ryo ku itariki ya cumi na karindwi ukwezi kwa munani ariko abategetsi barishyize ahagaragara mu mpera z'icyumweru rizatangira kubahirizwa mu minsi mirongo cyenda nyuma y'uko iyo nyandiko itangajwe umuhungu wa Obiang visi perezida Teodoro Ngwema Obiang Mang yasobanuye ko guca igihano cy'urupfu bikoze amateka kandi bitazibagirana igihano cy'urupfu kiracyemewe n'amateka mu bihugu birenga mirongo itatu bya Afurika cyakora ibirenga makumyabiri muri ibyo ntabwo byigeze byica muri ubwo buryo mu myaka byibura icumi ishize hakurikijwe imibare y'ikigo cy'ikusanyamibare cyo mu budage statisita
arakoze mugenzi wacu eugenie mukazi nkusi kuri iyo nkuru adushikirije ingabo za urantunga Ikiza ca Ebola catangajwe muri Uganda nyuma y'uko abakozi bashinzwe ubuzima bemeje ko hagaragaye umuntu yanduye ubwoko budakunda kuboneka bwari bwabonetse muri Sudani. Jeanne Mukankusi aratubwira ibindi.
Abayobozi bashinzwe ubuzima hamwe n'ishami rya ONU ryita ku buzima OMS babitangaje uyu munsi kuwa kabiri bavuze ko umugabo w'imyaka makumyabiri n'ine wo mu ntara ya Mubende hagati muri Uganda yagaragaje ibimenyetso bya Ebola kandi ko nyuma yaje gupfa. Diana Atwine umunyamabanga uhoraho muri minisiteri y'ubuzima yavuze ko umuntu wagaragayeho iyo ndwara yari afite umuriro mwinshi n'impiswi kandi ko yababaraga mu nda hanaruka amaraso uwo muntu yari yabanje kuvurwa malariya mu itangazo ibiro bya OMS muri Afurika byasohoye byavuze ko ubu hari abantu umunani bakekwaho iyo ndwara barimo abakurikiranirwa mu mavuriro byumvikanishije ko birimo gufasha abayobozi bashinzwe ubuzima muri Uganda mu maperereza yabo no kohereza abakozi mu gace kabonetsemo iyo ndwara umuyobozi w'ishami rya ONU ryita ku buzima muri Afurika Matshidiso Moeti yavuze ko mbere hari habonetse icyorezo cya Ebola cyo mu bwoko bwari bwarabonetse muri Sudani ku bantu bane muri Uganda na batatu muri Sudani OMS ishami rya ONU ryita ku buzima yavuze ko gukingira abantu bafite ibyago byinshi byo kuba bakwandura hakoreshejwe urukingo rwa Everbo byagaragaje ubushobozi buhanitse bwo kubuza indwara ya Ebola gukwirakwira yongeyeho ko uru rukingo rwemejwe gusa mu kurinda ubwoko bwa Ebola Zaire
urakoze kandi Eugene Mukankusi kuri iyo nkuru uh, uradufitiye inkuru yerekeye ingabo zo mu ntara ya Tigre mu buraruko bwa Ethiopia zavuze ko ingabo zaturutse muri Eritrea igihugu kibanyi zakoze igitero gikomeye cyo kwihimura uyu munsi wa kabiri duhe idonido
ibiro ntaramakuru Reuters byo mu Bwongereza ntibyabashije kubona amakuru ahamya ibyo umuvugizi w'ingabo za TPLF Getachew Reda yanditse kuri Twitter. TPLF imaze hafi imyaka ibiri ihanganye n'ingabo z'igihugu cya Ethiopia n'abazishyigikiye. Minisitiri w'itangazamakuru wa Eritrea Yemane Gebremeskel ntacyo yahise asubiza ubwo yari abisabwe na Reuters. Eritrea yohereje ingabo mu ntara ya Tigray gufasha abasirikare ba Ethiopia nyuma y'uko imirwano yadutse hagati ya guverinoma ya Ethiopia na TPLF mu kwezi kwa cumi na kumwe umwaka wa bibiri na makumyabiri umuvugizi wa guverinoma Legesi Turu umuvugizi wa gisirikare Colonel Genet Adane n'umuvugizi wa minisitiri w'intebe Bilene Seyum ntibahise bagira icyo batangaza kuri aya makuru
turamushimiye mugenzi wacu ijana mukankusi yadushikirije amakuru avugwa hirya no hino ku isi na thomas kamirindi tubibutse ko muri kumubandanya kumviriza radiyo ijwi ry'amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mudusange no kuri internet ni wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com no kuri youtube na facebook ni voa radiyo yacu amakuru y'ibiyaga binini muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo letona juvenal yave yari umusirikare mukuru ajejwe ibikorwa vya gisirikare mu ntara ya kivu yo mu buraruko yahagaritswe yagirizwa ibyaha vyo guhemuka ibindi mugenzi wacu vedaste ngabo
amwe mu masoko y'ijwi rya amerika rikesha abantu batashatse ko tuvuga amazina yabo yemeza yuko letona general yave feremo wari umuyobozi w'akarere ka gatatu ka gisirikare kagizwe n'intara ya kivu ya ruguru manema kivu y'epfo ituri ndetse na copo afungiwe kinshasa kubera ibyaha akekwaho byo kugambanira igihugu ndetse no gushaka guhirika ubutegetsi aya makuru y'ifungwa rya liyetona generale yave feremo twayabajije bamwe mu bayobozi bakuru ba gisirikare muri kongo ntibagira icyo bayavugaho ndetse n'ubucamanza bwa gisirikare ntacyo burayavugaho gusa andi makuru ava i kinshasa yemeza yuko generale yave feremo afungiwe muri gereza y'amakara kuva kuri uyu wa mbere iri fungwa rya liyetona generale yave feremo ryakiriwe neza na bamwe mu baturage batuye muri aka karere kuko nabo bamushinja ibyaha birimo kwica abagore batanu bo mu minembwe tariki ya mirongo itatu z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe santos mufashi ni umuyobozi wungirije wa sosiyete sivile yo mu minembwe gufungwa kwiwe na kimwe tutomushinja kuko n'izangiritse hano mu minembwe yaje asura hano aje kureba ibihabera inka zinyagwa amazu atwikwa tukabivuga tukabyisakuza tukamubwira tuti ntadutabare ariko nta na kimwe yakoze icyadutangaje ni abagore bari bavuye gusenga barapfa ahari nta reagisiyonime yigeze akora ahubwo bitwa n'abasirikari biwe ubutabera bukurikirana ibintu zose kuko niwe komanda n'izabaye muri kano karere kose niwe ubibazwa serivisi ya gisirikari ni serivisi komande kuko frdc hano izangiritse bafatikanya n'amayi kunyaga abaturage kugira gute tugataka akanahagera si ibintu yumvaga ari kure yizeraga kuri tere kuza kureba evaluwasiyo y'ibintu uko bimera ariko nta na reaction n'imwe yakoraga nta na kintu na kimwe we niwe tubishyiraho zose kuko ari wantete niwe shefu wazo uyu muyobozi afunzwe mu gihe mu kwezi kwa karindwi k'uyu mwaka yari aheruka guhabwa inshingano zo kuyobora urugamba rwo kurwanya imitwe yitwaje ibigwanisho iri mu ntara ya kivu ya ruguru vedase ngabo ijwi rya amerika uvira
amakuru ku iradijwi ry'amerika arabandanya mu burundi harakoraniye inama y'abaserukira inama nkenguzamateka z'ibihugu mirongo itatu na bitanu vya afurika n'ibihugu vy'abarabu bariga ku bibazo ikibazo uh, c'ingaruka zikiza c'umugira wa korona n'intambara hagati ya ukraine n'uburusiya ku butunzi bw'ivyo bihugu ido nido kuri inkuru na pierre claver niyo nkuru
inama ihuza abatwara inama nkenguzamateka za afurika n'ibihugu vy'abarabu iriko irabera i bujumbura igira icenda yitabwe n'abanyacubahiro batari bake barimwo uwutwara inama nkenguzamateka y'u rwanda dr augustin iyamuremye uwutwara inama nkenguzamateka ya maroc ari nawe arongoye ishirahamwe ryabo n'abandi ikibazo kiragishinga abari muri iyo nama ni ingaruka mbi ku butunzi zatewe n'ikiza c'umugera wa korona hamwe n'intambara y'igihugu c'uburusiya muri ukraine nk'uko bishikirizwa n'utwara inama nkenguzamateka y'u burundi emmanuel sinzohagera yuguruye iyo nama la guerre russo-ukrainienne et ses répercussions
ati intambara hagati y'uburusiya na ukraine yateye zimwe mu ntambamyi zibangamiye ubutunzi nk'iyongerekana ry'ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli n'amasoko ntanganguvu ibura ry'ifumbire ubukene bw'ibifungurwa ibyahora biva muri ukraine nk'ingano zitagishika muri afurika aziya n'ahandi hakiyongera ko rero ko ikiza c'umugera wa korona catumye ubushobozi bw'ibihugu bwo kugura ibyankenerwa hanze bugabanuka bigatuma n'ifaranga amafaranga arita agaciro rigereranijwe n'idolari y'amerika ni ibibazo by'ubutunzi dukwiye kurabira hamwe kuko igihugu kimwe kitobyishoboza conyene tukaraba n'ingingo zofatigwa hamwe pour en atténuer les conséquences tant sanitaires qu'économiques.
bumvikanye ko bakwiye gufashanya ibihugu bitunze muri uwo muryango bigafasha ibikiri inyuma utwara inama nkenguzamateka y'igihugu ca Maroc yabigarutse ko mu mubonano yahawe n'umushikiranganji wa mbere w'u Burundi Gervase Ndirakobuca Uburundi bwifuza gushorera muri Maroc bimwe mu bitegwa njabukamazi Moyize nkuru nziza umuvugizi w'ibiro vy'umushikiranganji wa mbere yabibwiye abamenyesha makuru yagarutse ku kanovera k'icayi n'ikawa aho mbere yipfuza yuko uyo mwimbu w'icayi n'ikawa igihugu ca Maroc gisanzwe kija gusumira ahandi ahubwo vy'ukuri wova mu Burundi kuko n'akanovera koba ari igihugu Burundi kakisangije mu bihugu vyitavye iyo nama harimwo ibitari bike by'abarabu nka Arabia Saudite Yemen Qatar n'ibindi ivyo vyama vyatunzwe agatoke n'amashami yigenga ko bishogwamwo abagore n'abakobwa bavuye muri Afrika Uburundi budasigaye inyuma amashirami yigenga agwanya urudandazwa rw'abantu ahamagarira abagize izo nama nkenguza amateka kutibagira ico kibazo Florence Boivin atwara ishirahamwe ry'abanyakanada rigwanya urudandazwa rw'abantu Justice and Equity mu karere k'ibiyaga binini kuri mikoro y'ijwi ry'amerika yibutsa ko ari ikibazo kibangamiye abatari bake mu rwaruka kandi ko abo banyacubahiro bajejwe gukingira uwo rwaruka
ati urwaruka nibwo rubangamiwe ahanini amaleta abwirizwa kugira uruhara rukomeye mu kurwanya urwo rudandazwa rw'abantu mu rwanda baragerageje ariko mu burundi no muri kongo hoho n'akamaramaza mu matoza yacu twasanze hari n'abakora mu mareta babigiramo uruhara mu gutanga impapuro z'inzira z'abo baja kudandazwa hari abajanwa mu busambanyi hari abaja gukoreshwa ibikorwa biruhisha bagakora amasaha menshi badahembwa hari n'abajanwa mu nyuma bagakugwamo ibihimba bikomeye by'umubiri nk'amafyigo n'umutima birakomeye kuko hari n'abantu ku isi b'ibihangange bahamagara abantu ngo babaronkeye amashuri yo kwiga ariko bashitse muri ibyo bihugu bagaca bajanwa muri ubwo bubisha
umukuru w'inama nkenguzamateka y'u Burundi yavuye yakira mugenzi we wa Arabia Saudite n'abandi mu byo baganiriye umwitwarariko w'abarundi baja gukorera muri ico gihugu ntiwibagiwe Gabi Bugaga avugira inama nkenguzamateka y'u Burundi e, mu byo baganiriye ahanini bagakenera kumenya neza ingene igihugu kiriko kiratunganywa e, gukomeza imigenderanire eka ndetse no mu kuzana imitahe nk'ibisata byo kwa ba mukerarugendo ibisata by'amahinguriro ibisata byerekeye indero ubuhinga n'ibindi murazi yuko gushimira arabini hariho amasezerano yo guhana abakozi murazi yuko hariho n'ibindi bihugu bimwe bimwe nka bahari naho nyine hoba hariyo ayo masezerano ndetse kugira ngo ibyo bintu bikorwe ku neza y'ibihugu ibihugu n'amaleta birenga mirongo itatu na bitanu nibyo bigize iryo shirahamwe ry'abatwara inama nkenguzamateka za afurika n'ibihugu by'abarabu byekaraviye niyo nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
tubibutse ko ikiganiro muri sanga ari buri munsi nk'uko mwumvise ako karirimbo ejo turiko turabategurira ikiganiro muri sanga ku munsi wa gatatu tuvuga ahanini ku magara y'abantu amakuru iragijwe ry'amerika arabandanya abanyagihugu mu rwanda bavuga ko bahangayikishijwe n'iduga ry'ibiciro ku masoko bamwe bemeza ko hatagize igikorwa bashobora gusanga batagishobora no gufungura rimwe ku munsi ibindi kuri nkuru asumta kaboyi
hirya no hino mu gihugu abaturage barinubira itumbagira ry'ibicuruzwa ku biribwa nkenerwa bya buri munsi aho ijwi rya amerika ryageze mu masoko anyuranye y'umujyi wa kigali nk'isoko rya kimironko riri mu karere ka gasabo isoko rya kicukiro riri mu karere ka kicukiro no mu masoko yo mu nkengero y'umujyi wa kigali nka kabuga ndetse no mu isoko rya nyagasambu usanga imyaka abanyarwanda benshi bahuriraho nk'ibishyimbo umutsima w'ibigori umuceri imyumbati ibijumba n'ibitoki ikiguzi cyabyo cyaragiye kikuba kabiri cyangwa gatatu hamwe na hamwe ingero zimwe ni nk'aho ikiro cy'ibishyimbo cyavuye ku mafaranga magana ane cyangwa magana atanu ubu kikaba kigura amafaranga igihumbi cyangwa igihumbi magana abiri nko mu isoko rya kimironko ndetse no mu isoko rya nyarugenge mu mujyi wa kigali umuceri ugura hagati y'amafaranga igihumbi magana ane n'igihumbi magana atandatu ibirayi byatungaga benshi ikiro cyavuye ku mafaranga magana abiri cyangwa magana atatu ubu kikaba kigeze ku mafaranga magana atanu cyangwa magana atandatu hamwe na hamwe ibi biciro nibyo ubona ku mabutike ndetse no mu masoko yo mu mujyi wa kigali igiteye inkeke ni uko usanga ibi biciro byazamutse mu mujyi no mu cyaro byarahageze mu bahinzi b'ibirayi ndetse n'abacuruzi babyo bo mu karere ka musanze ndetse no mu karere ka rubavu bavuganye n'ijwi rya amerika bagaragaje ko ikibazo cy'ibiribwa bihenze nabo cyabagezeho mu mujyi wa kigali abaturage bavugishije ijwi rya amerika batangaza ko basigaye barya rimwe ku munsi ibiciro biri hejuru amavuta isukari umuceri ibirayi n'ibishyimbo byazamutse biri hejuru ku buryo hari abadashobora kubigura aho bigeze uyu munsi ikiro cy'ibirayi niba ari magana atanu se ibirayi twarabyibagiwe turahangayitse rubanda rugufi ruzarya gute icyitwa imboga twajyaga tubona imboga za mirongo itanu ariko ubu ngubu za zindi twajyaga kugura z'ijana bahambira barakubwira ngo umufungo ni abiri n'itanu ariko urabona ko abantu inzara igiye kubica nteka rimwe ku munsi ikibazo cy'izamuka ry'ibiciro ntikiboneka mu mujyi wa kigali gusa kuko n'ahari hasanzwe ari ikigega cy'imyaka uyu munsi nabo bararira mu karere ka musanze na rubavu uturere tuzwi kwezi ibirayi abaturage babo babwa ijwi rya amerika ko ikiribwa cy'ibirayi cyari kibafatiye runini basigaye batakibasha kukigura nabo nibwo bwa mbere muri musanze ibirayi biguzayo amafaranga hejuru ya magana ane mirongo itanu umuntu ufite nk'umuryango w'abana benshi urumva yarya ibirayi koko ni ugushakisha ibindi bintu yagura nduye mu karere ka rubavu ikibazo cy'ibirayi imbuto yabaye ngeya yarabuze ingaruka byagize abahinzi babihinze ni bake noneho babahinzi babihinga muri rusange ubu nibo bafite bafite ikibazo kubera ko nabo kubijya usanga kubijya bikomeye hari umuturage wa hano mu kinigi agura ibirayi byo kurya ubwo ni ukuvuga ngo udafite amafaranga ni ugushakisha mu bindi biribwa arya iki kibazo gisa nk'ikiri mu gihugu hose nicyo gituma abaturage basaba leta kureba icyo yakora kugira ngo ibiciro by'ibiribwa bigabanuke icyo twasaba leta ni uko yareba uko itugenza ntekereza ko impamvu ibiciro bizamuka yenda biba biterwa n'imisoro yazamutse ikajya hejuru icyo twayisaba ni uko yenda yagerageza uburyo igabanya imisoro kugira ngo na bya biciro bibone uburyo bigabanuka turasaba leta kugira ngo batugabanyirize ibiciro rwose abayobozi banyuranye bamaze iminsi bumvikana ku maradiyo basobanura zimwe mu mpamvu zatumye ibiciro bizamuka bagaragaza ko ikibazo cy'izamuka rya lisansi na mazutu kiza imbere mu byatumye ibiciro bizamuka ku masoko kubera ikibazo cy'ubwikorezi buhenze ikindi giherutse kuvugwa na bwana kasiye karangwa umuyobozi ushinzwe iterambere ry'ubucuruzi muri minisiteri y'ubucuruzi n'inganda ubwo ari kuri televiziyo y'igihugu yagaragaje ko muri ibi bihe imyaka yeza ari mike gusa uyu muyobozi ahumuriza abaturage ko mu mezi make ari imbere ibiribwa bishobora kuziyongera bitewe n'uko imvura yatangiye kugwa neza imyaka ikaba ishobora kwera muri iki gihe umuturage icyo twamubwira ni uko ibiciro uko yabona ku isoko ubu nta musaruro uhari rega muri aya mezi umusaruro ntabwo ari mwinshi ariko sezo turi, turi kwinjiramo izaduha umusaruro umusaruro mu minsi iri imbere rero sezo a yeze ibiciro ho bigerageza kujya hasi ntabwo ari kimwe no muri iki gihe turimo iki gihe turimo n'ubundi ibiciro byazamukaga ariko biriya byose twavuze byatumye bizamuka byatumye biyongeraho imibare iheruka y'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibarurishamibare yagaragaje igipimo cy'ihindagurika ry'ibiciro mu kwezi gushize kwa munani uyu mwaka aho igaragaza ko ibiciro mu mijyi byiyongereye kuri cumi na gatanu n'ibice icyenda ku ijana ugereranije n'ukwezi kwa munani umwaka ushize mu gihe mu cyaro igiciro cyiyongereye ku kigero cya makumyabiri na gatatu n'ibice bitandatu ku ijana ugereranije n'umwaka ushize asumuta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali urakoze yasumita kuri iyo nkuru tugume mu rwanda ashingiye ku buremere bw'urubanza ubushikirizamanza buburanamwo y'ibyaha by'iterabwoba n'abahoze bari mu migwi igwanya leta y'u rwanda umucamanza yatangaje ko atoburanisha urubanza akoresheje ubuhinga bwa none erike bagira ubusa yari muri sentare abaregwa bose uko ari batandatu bagaragaye mu buryo bw'ikoranabuhanga rya videwo konferanse bari mu cyumba cya gereza nkuru ya nyarugenge iri i mageragere mu nkengero z'umujyi wa kigali abanyamategeko batatu babunganira muri uru rubanza bo bari mu cyumba cy'urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru mu rwanda ruburanisha ibyaha byo ku rwego mpuzamahanga n'ibyambuka imbibe inyanza mu majyepfo y'u rwanda umucamanza ukuriye inteko iburanisha uru rubanza yinjiye atangaza ko atagomba kuburanisha uru rubanza yifashishije ikoranabuhanga yavuze ko icyamuteye gufata iki cyemezo gishingiye ku buremere bw'uru rubanza umucamanza yavuze ko gereza ifunze abaregwa itigeze igaragaza impamvu nyamukuru itabashije kugeza abaregwa ku cyicaro cy'urukiko rukuru nk'uko yari yabitegetse umucamanza yavuze ko gereza yagombaga kuba yarabimenyesheje mbere y'uko itariki y'iburanisha igera byaba na ngombwa ababunganira mu mategeko bakabasanga muri gereza bakaburana bari kumwe yavuze ko butaba ari ubutabera buboneye kuburanisha abaregwa muri uru rubanza rw'iterabwoba batari kumwe n'ababunganira mu mategeko nta jambo umucamanza yahaye abunganira abandi mu nkiko abahagarariye urwego rw'ubushinjacyaha yasobanuye ko atagira uwaha ijambo kubera ko abo muri gereza batumvikanaga kubera ibibazo bishingiye ku ikoranabuhanga abafungwa n'abacungagereza babarinda bavuze kenshi ko ibyo urukiko rwafatagaho icyemezo batabyumvaga umucamanza yabasubiriyemo kenshi umwanzuro yafashe ariko ntibumve abaregwa barangajwe imbere na generale leopold mujyambere baregwa ibyaha by'iterabwoba n'ubugambanyi bugamije kugira nabi ubutegetsi buriho mu rwanda ubushinjacyaha bwarangije gusobanura ikirego cyabwo abaregwa bose baraburana bahakana ibyaha bahoze mu mitwe irwanya ubutegetsi bw'u rwanda irimo fdlr kandi bari abayobozi muri iyo mitwe bose bari abasirikare ku mapeti yo hejuru bagiye bafatirwa mu bihe bitandukanye muri kongo bamwe babanza koherezwa i kinshasa muri repubulika ya demokarasi ya kongo mbere yo koherezwa mu rwanda kimwe na bagenzi babo bahoze mu buyobozi bw'uwo mutwe wa fdlr barimo laforge fisi bazeye wahoze avugira uwo mutwe na colonel jean pierre nseka nabo bakunze kwita bega kamara wahoze akuriye ubutasi bwa fdlr abaregwa nabo baraburana bahakana ibyaha barasaba kunyuzwa imutobo mu majyaruguru y'u rwanda bagahabwa amasomo agendanye n'uburere mboneragihugu barangiza bagasubizwa mu buzima busanzwe nk'uko u rwanda rwagiye rubikorera abandi barwanyi bahoze muri iyi mitwe umucamanza yatangaje ko akomeza iburanisha kuri uyu wa gatatu yategetse gereza kuzana abahoze muri iyi mitwe irwanya leta y'u rwanda bakaburanira imbonankubone ku cyicaro cy'urukiko rukuru i nyanza mu majyepfo y'u rwanda ehe bagira ubusa ijwi rya amerika nyanza mu majyepfo y'u rwanda
igera hirya ariko mata winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe ngo jewe ntiwibubwo yego rata uri umunyarusange kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo ariko abirasi bimuhumuruka mani shofe wenda unashaka uri iwacu rusange uradutwara neza kandi ndakwizeye niye kwetu ni bugo ndiyo bugo wiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yapapapapapa shofe twigende kombo tagisi yaje tagisi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye kombo tagisi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na la benevolencia groya
turiko turaja ku musozo w'amakuru n'ibiganiro twabashikirije ariko mbere yaho reka tubanze tubibutse amakuru twabashikirije avugwa hirya no hino ku isi abakuru b'ibihugu vyo ku isi yose batanguye inama rusange ya mirongo indwi n'indwi y'ishyirahamwe mpuzamakungu onu i new york mu ijambo ryo kugurura umunyamabanga mukuru antonio guterres yatangaje ko isi igeze ahamanuka igisirikare cya somaliya kivuga ko cabohoje igisagara co mu gihugu hagati inyuma y'imyaka irenga cumi kigenzurwa n'intagondwa za el shabab muri guinea equatorial icyo gihugu cyakuyeho igihano cy'urupfu nk'uko bigaragara mu gitabo cy'amategeko mpanabyaha mashasha yasinywe na perezida theodoro obeng ikiza ca ebola cyatangajwe muri uganda nyuma y'uko abakozi bashinzwe ubuzima bemeje ko hagaragaye umuntu yanduye ubwoko badakunda kubona bwari bwabonetse muri sudani aho rero ni naho duhereje amakuru n'ibiganiro twabateguriye mwari muri kumwe na oriane tangishaka ndashimiye nadia taha yamfashije kubashikiriza amajwi mwumvise mubandanye mwumvise radiyo ijwi ry'amerika turabashimiye mwongere mugire akagoroba keza